kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 25 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka bultan oduuwwan galgala kanaa wajjin an bifqaaduu muroodaati. Hanga'aan mootummaa naannoo Oromiyaa hoggansa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin waliigaltee nageenyaa irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kennaniin miseensa hojii raawwachiiftuu waraana bilisummaa Oromootii fi ajajaa waraana dhaabichaa kutaa walakkeessaa kan turan jaalsanyii nagaasaa wajjiniin waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Sanyii nagaasaa gama isaaniitiin gidiraa uummata Oromoo keessa jiru arguudhaan waliigaltee kana taasisuu isaanii akka ibsan beekameera. Sanyii nagaasaa ji'a fulbaanaa darbe keessa haasaa toora bilbilaa mootummaan mijeesse irratti taasisaniin gareen isaanii waldhabdee mootummaa wajjiniin jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf akka fedhii qabu himanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaale Maroo yookiin Kumsaa Dirribaa irraa addaan ba'uu isaanii beeksisanii turani. Dhimma kana irratti kan deebii kennan hanga'aan waraana bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa waliigaltee taasifameera jedhame kana akka hin fudhanne himanii mootummaan waliigaltee kana kan taasise nama dhuunfaa dhaaba keessaa haryatame wajjiniin akka ta'e himaniiru. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggaa darbe marsaa lamaa fi biyya Taanzaaniyaa keessatti taasifame waliigaltee malee akka xumurame ni beekama. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa shirikaa ganda sooleetti kamisa dheengaddaa sadaasa kudha sagali bara kuma lamaa fi kudha torba haleellaa jiraattota nagaa irratti raawwatameera jedhameen namoonni sagal ajjeefamanii namoonni afur immoo hidhattootaan butamanii fudhatamuu isaa firoottanii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haleellaa kanaan obboleessi isaanii ajjeefamuu isaa kan sagalee Ameerikaatti himanii obbo Ababaa Warqinee jiraataa aanaa shirikaa ganda soolee ta'uu isaanii himanii halkan keessa namoottan sagalan kun butamanii erga bakka tokkotti walitti qabamanii booda dhukaasa dhageenye ganama yeroo gadi baanu rasaasaan ajjeefamanii agarre jedhanii kanneen ajjeefaman keessaa waardiyyaan mana barnootaa akkasumas jaarsi waggaa torbaatamaa maqaan isaanii balaayinee xilaawun jedhamu dabalatee dubartoonni lamas akka keessatti argamanu sagalee ameerikaatti himaniiru. Barsiisaa Kaasaawun Isheetee, Gannanoo Takkaalinyi fi Abbabee Asaffaa namoonni jedhaman immoo eessa akka jiran akka hin beekamnee fi reenfi isaaniis akka hin argamne dubbataniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko barsiisaa mana amantaa akka ta'an kan ibsanii jiraataan biroo maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne ajjeechichi kan xiyyeeffate warreen amantaa kiristaanaa hordofan irratti akka ta'e ibsanii. Gochi akkanaa kanaan duras raawwachuu isaatii fi humnoottan mootummaa xiyyeeffannaa barbaachisaa ta'e akka ittiin kennine himanii jiru. Paartiin siyaasaa Innaat Paartii jedhamu ajjechaa kana balaaleffatee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Geetinnet Warqinee VOA'dhaaf ibsa kennaniin namoottan ajjeefamuudhaa fi butamanii fudhatamuu isaanii mirkaneessanii godinni arsii duraanii oomisha qonnaatiin beekamaa ture. Yeroo ammaa ajjechaan keessatti babal'achaa deemaa jira jedhanii qaamni dhimmi kun ilaallatu furmaata akka barbaadu paartiin keenya waamicha dhiyeessaa jedhaniiru. Ajjechaa kanaaf jiraattonni dhaaba shanee jedhan yookaan immoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin naannoo Oromiyaa keessa socho'u himataniiru. Obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo taatee kana quba akka hin qabne himanii waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti. tarkaanfii hin fudhatu jechuudhaan himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate haalaniiru. Taatee kana ilaalchisee aanga'oota naannoo godina Arsiitii fi aanaa Shirikaarraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne galmoo daawiti Finfinneerraa gabaaseera. Biyyoottan garee tumsa diinagdee biriiksi jedhamee beekamu jalatti gurmaa'an doolara Ameerikaa fayyadamuu dhiisu taanaan Ameerikaan adabbii dilaalaa yookiin qaraxaa harka dhibbaa akka irra keessu pirezidaantii filatamaa yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp hubachiisaniiru. Doonaald tiraamp sanbata galeessaaf fuula miidiyaa mataa isaanii tiruus jedhamee beekamu irratti akka jedhanitti biyyoottan miseensotaa tumsa biriiksi ta'aniin yoo maallaqa bittaa fi gurgurtaa mataa isaanii tolfatan yookiin immoo yoo doolara Ameerikaa tuffataniin waan qaraxnii yookaan dilaalli harki dhibbi irra kaa'amuu fi diinagdee Ameerikaa keessatti gurgurtaa taasisuu akka hin dandeenye beekuu qabu jedhaniiru. Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa, Afrikaa Kibbaa, Masir, Itoophiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Imireet miseensota biriiksi yommuu ta'an Tarkii, Azerbaaijaanii fi Maaleejiyaa dabalatee biyyoottan adda addaa miseensa tumsa biriiksi ta'uudhaaf gaafachaa akka jiranu kan ibse maddi oduu Associated Press pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin ji'a onkoloolessaa darbe keessa ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteet doolaara ishee akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu ishee eeranii biyyoottan miseensa biriiks maallaqa ittiin bittaaf gurgurtaa raawwatanu biroo tolfachuu akka qaban gaafachuu isaanii ibseera.
lakkoofsi fiilmii afaan oromoo xiqqaachuuf daawwataanis dhabamuun fiilmii afaan oromoo kuffisaa akka jiru biqilaa asfaawu ogeessi fiilmii afaan oromoo dubbateera dhiyeenya fiilmii finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e biqilaan fiilmii isaa manneetii siniimaan ga'uuf rakkachuu isaa himee erga manneen siniimaa ga'e boodas daawwattoota fiilmicha ilaalan arguunis rakkoo akka ta'e dubbateera galmoo daawwittu haasofsiise.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaawu diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaawu aartiin kan walbaree jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee wajjin magaalaa Dambidolloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa bara dambidolloo bakka bu'es kubbaa taphachaan ture. Akkoo ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada. Maaliif daa'imummaa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan oromoo baay'ee dhaggeeffatti baay'ee jaallatti kaaseetiin yeroo sana kaaseetiin haaraa sirboonni hirphaa gaanfureen fa'aa sirboota adda addaa gaafa bahu. Nani anatu banaa fi itti gala gashinaan jetti kaaseetii gaggara. Naa yeroo sana wallee baay'ee dhaggeeffadhan ture. Sana irraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba na yaadadhaa kitaaba dhaabaa wayyeessaa. Kitaaboti sun baay'ee keessumaa godaannisii baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajiniishinii kee baay'ee ol kaasaa akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi teesse kitaaba sana dubbisaa bakkoota itti seenaa sun seeneffame hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu biqilaan itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan qopheessaa ture ture. Diraamaa Imimmaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shombeela Maariyaam daayirektara OBN yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutti diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheera akkas godhee ka'een deemee sababdee olii galtee goone. Gaafa hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa'ee isaa sitti dubbatu sitti tola. sababdee gadaasa kan biraatti ce'e jechuudha. Fiilmii beekee barbaadee mana hojjedhe gaafa miixuu barreessu miixuu barreessee waggaa saddeeti kan inni taa'etuun hojjetame. Sandiskaayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan iskiriipt raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriipti sana gulaaluun barbaadee namoota akka Abdul Naasir jedhan faatti agarsiisee Abdul Naasir baay'ee jaallatee baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriiptii sana laalee biyya sana keessa teessee kan akkamitti hojjechuu yaadda naan jedhee seenaa isaa kaaraatti immoo jijjiiree miixuusa amma ta'e ba'ee.
Sana boodas fiilmii finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. biqilaan.
Tokko yeroo jalqabaati fiilmii seenaa afaan oromoo keessatti mana siniimaa finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma fiilmii afaan biraa dhiyaateedha. Turtii mana siniimaa argateera. Yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa laachaa turre teeleetiivii aappii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee. tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru baay'inaan fiilmii afaan amaaraatii hammatee tokko kan ittiin jalqabanii carraasaa fiinnaafis argate turtii waggaa lamaa booda irra deebi'ee gara sinimaatti deebi'ee jira.
muuxannoo fiilmii afaan oromoo hojjechuu keessatti qabu irraa ka'uudhaanis yeroo waa'ee fiilmii afaan oromoo dubbatus akkas jedha.
hojiin fiilmii afaan oromoo akkami jennee dubbachuu fi hin jiru waan hin jirre tokko immoo. jira jennee dubbachuun afaan mataa.
Maaltu akka isa
Akka inni tokko baay'inaan ogeessa baay'inaan hin qabnu dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni industirii fiilmii afaan oromoo irratti hojjetu hin jiru kun kun kun akka inni hin jiraanne isa godheera.
Rakkoon inni kaan fiilmii afaan oromoo ogeessonni muraasni jiru jedhu hojjetan iyyuu daawwataan dhufee ilaalu murtaa'aa ta'uu isaatii jedha.
Mana siniimaa keessa fiilmii fiinnaaf hin gashuu fi anji'a afurnatti fudhate fiilmiin afaan amaariffaa tokko har'a eebbifamee boormataasaa mana siniimaa keessatti argita. Afaan oromoo isa jalqabaa ta'ee galchuuf garuu ji'a afurnatti fudhate waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone. eega seenee garuu odeensiin afaan oromoo dhaan fiilmii deemee ilaalaa ture hin jiru.
kana fooyyessuudhaafis warri dheebuu oguma kanaa qabu fiilmii afaan oromoo hojjechuu akka itti fufu qaamni mootummaa fi abbootiin qabeenyaas ogbarruu sabaa guddisa kan jedhe fiilmii afaan oromoo kanas utubuu akka qaban dubbatee jira.
fiilmii afaan oromoo afaanota biraa wajjin dorgomaa ta'an hamma humni koo danda'e hojjechuu sana booda. fiilmii afaan oromoo dorgomaa gochuu dhalootni dudduubaan jiru immoo rakkina tokko malee keessa akka inni fuulla'u gochuu hamma dandeettii koof hamma humna koo isa kanarratti ni xiyyeeffadhe hojjechaa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwitti Finfinneerraa.
kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Dumurdaati. Torban darbee torbanii Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Hin seene.
Maalumaaf gadadoon anatti marmaarti.
koos in dhiifne hin daganne kayyoo ga'umsa koos in dhiifne hin daganne. Hawwii hawwii hawwii ko ana hawwii ko malee anumaa hin beekne. Hawi, hawi, hawi. Ana wiko male, ano magin bekle. Nafti galma ko tisi, najala fakati. Hawi gara ko tisi. Hawwitaatitaafte dhiisseene dedaakinuu baanne dhiisseene banaatti hin fakkaanne kayyoo ga'umsa koos hin dhiifne hin daganne. Kayyoo ga'umsa koos hin dhiifne hin daganne. Hawwi, hawwi, hawwi. Ana hawwi koo malee anumaa hin beekne. Hawwi, hawwi, hawwi. Ana hawwi koo malee anumaa hin beekne.
Sirboota dhiyeenya kana ba'an keessaa tokko sirba Isaaq Zeenuuti. Haa callifti.
Akkan si jaalattu silaha anaaf si galaan jaalala miidhamuu sonneen koo madaan ormaan fiduutu fe'e battala osoo itti callifti dandamadhee yooman tura cimee siif maraadhe siif maraadhe wayyoo gukkubadhe ahaa siif maraadhe wayyoo gukkubadhe. Silaaluunan sirba boonaan keekitteen ni ba'a. Annan sirba yoon silaane. Silannaan na dhukkuba ofiyyuun qabu qubana dhukkuba natti taane. Madanaa malee, madanaa malee, madanaa malee, madanaa malee. Naa amala, calliftuu amala, anaaf isheetu tola amala, calliftuu amala, jaalala isheetu fala amala, calliftuu amala, anaaf isheetu tola amala. Dubbaatu yoo dhiifte, narraa yoo fagaatte, isheen ofiin turtu, gocha akka nu baattu. Kan si jaaladhu silaha anaaf si galaan jaalala miidhamuu sonneen koo madaan ormaan fiduutu fe'e battala osoo callifti dandamadhee yooman tura cimee siif maraadhe siif maraadhe wayyoo gukkubadhe ahaa siif maraadhe wayyoo gukkubadhe. Madanaa mallee maaloo madanaa mallee madanaa mallee haaloo simaaf maraadhe madanaa mallee madanaa mallee madanaa mallee madanaa mallee haa. Yamii dhaga hidhii keetii keessoon godhuun goofeetii mudhiin soose sitti naaftee gaabeen kee jigaaloo shanyaarran farroo dhaadhiisaa ijaan miika ganaafattee konkoneetiyaa suuta ejjatti hamaan dubbattu nagaa qofatti nabo hojjetti ilaala akkuma waan hin godha baataatee baafatteen dubbatu.
isheetu fana amala haa jalliftu amala kanaaf isheetu goda amala haa jalliftu amala jalala isheetu fana amala haa jalliftu amala kanaaf isheetu goda amala.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. Aniishaa Sadamuun amma garuu baay'een deemee jetti sirba ishee waggoota muraasa dura hojjatte.
Amma baay'ee dheertuun deeme billikoo na gubate. Amma baay'ee dheertuun deeme billikoo na gubate. Akka millikoo gubate garaan koos na lalate. Dubbatu maleessa utopaan baasee dubbate sabni koos na hubate. Dubbatu maleessa utopaan baasee dubbate namni koos na hubate. Akanii guyyaan deemaa jiruun koo hiraarama jiru daararaa kanaa maal jedhee namaa sima akka argeen nageenye akkasii kun boosuma dhiifama miidhama duwwaa jireenya miti araarafama dhiifama miidhama duwwaa jireenya miti araarafama amma baay'ee dheertuun deeme milikoo na gubate amma baay'ee dheertuun deeme milikoo na gubate akka milikoo gubate garaan koos na lalate dubbatu maleessa utopaan baasee dubbate sabni koos na hubate dubbatu maleessa utopaan baasee dubbate namni koos na hubate. Yandaa koo ganama lafti bari'uuf jedhe hawwi koo galmaan ga'u addaaf seenjiniin nadde baay'een jooree daawwatee wareegaaf lubbuu qoode galee hubadde gamtokkeen turiin boostuu sinii yaadde galee hubadde gamtokkeen turiin boostuu sinii yaadde. Amma baay'ee dheertuun deeme billikoo na gubate. Amma baay'ee dheertuun deeme billikoo na gubate. Akka millikoo gubate qaamni koos na lalate. Dubbatu maleessa utopaan baasee dubbate sabni koos na hubate. Dubbatu maleessa utopaan baasee dubbate namni koos na hubate. Sadarkaa bu'aa bahii haalli yeroo na mude gadda galfadhee dhoobsaa darbaa waan rabbi fide gufunaat ta'us dibaa galaanni darbee fide baroode maraddu rakkinaan jilbeeffadhu abdii kute baroode maraddu rakkinaan jilbeeffadhu abdii kute. Qoraatti koree lafa dhalaa salphaa orafa Dirtee kirkirtee seentee na kulkulchitus nafa Rakkoo bor darbuuf jedhee abdii kutachuun fafa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa Akkatti hin hafu guyyaan naaf isin nufa bor naaf efa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. siifan cabee jedha gurmeessaa sobbooqa waliin haadhannaman.
Carraan fira dhabduu nama gooti rakkoon nama miiti jiruutu manambaa nama geessa garaan dhiphatiini. Qabeenyis fixeensa hunduu harka rabbiiti tattaafadhu abdiin muratiini. Biyya akka fagaatteef gadda akka jiraattu shakkiin qabu ni beekti garaan koo. Anuusi waliini hoomaatti mamiini as deebi'itti reega namaa koo. Carraan fira dhabduu nama gooti rakkoon nama miiti jiruutu manambaa nama geessa garaan dhiphatiini. Qabeenyis fixeensa hunduu harka rabbiiti tattaafadhu abdiin muratiini. Biyya akka fagaatteef gadda akka jiraattu shakkiin qabu ni beekti garaan koo. Anuusi waliini hoomaatti mamiini as deebi'i badhaasa rafii koo. Rafeen buluuna dhaana abjuuni ijaan si dhabnaani dhawwaatu mama doofte onneen koo. Akeekus hin taane silaa gargar baane karaa irratti rarraate abdiin koo. Sirraa gargar ba'uu tasan feene fagaattas hin seene addaan kan nu fageesse jiruudha minaaniif bishaani. Kakuun qaba sinniisu dhugaadha homaan fiddu sobduuf amadduuni. Siifan cabee siifan okkolee. Dhibeen qabu dhibee kee malee jechaan sumanna nyaate garaa ergaan si dhabee maalan jira siifan cabee siifan okkolee yaadoon qabu yaadoo kee malee gochaan sumanna nyaate garaa fayyaan dhibamee maalan jira maalan jira maalan jira.
Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbaa jiru kanarraa kanumaan raawwata. Qophii keenya taanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa ani Dofqaa Dumoroodha.
Maaluma dhufaaf yaaddoon namatti roorrisa. Silaa hamma namaan geenye barargatee akka kormaa namatti bookkisa. Biddeenyi manaan baasuu kan taatu nyaataan gabbachuun hin jiru. Maaluma dhufaaf yaaddoon namatti roorrisa. Silaa hamma namaan geenye barargatee akka kormaa namatti bookkisa. Egaa hundumaa isaa danda'iiti jabeessi mudhii kee barriin darbaa hir'uu kee lakkoofte qalbiin sin jabiini as deebi'i mariitu.